o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ke ka keno ke tshwanetse go sente re re tlharalole re tlharolle bokao jwa mafoko wa letlapa kgatlhanong le lefuka e sa re gona lo a dirisang mafoko a eh, botlhaswa kapo ka bosutla mme re re mme ke a thega eh, e fapoga marago fa re lebelela ka bokao jo bo botlhofo gore lekapa ke gate basadi ke matlapa go siame ga re matlapa re raya gore ke dilo tsa ditla tsa tlholego tse di popota tse di thata jaanong e re tlotlomatsa bothata le bokakatana le bopopota ba letlapa jaanong re tshwanetse ra leka gore re bone gore lefoko le la matlapa la letlapa re letsa kae re tsene go na le ditšhaba tse dingwe jaaka batho ba sezulu ba go na le e, e, le mono ko gate wa tithang e, bokoto jaanong ra be re tsaya koo re be re sala morago re sa itemoge gore rona tota mogopolo o ro tshola ka mafoko a tlapa bontshang bonnete jwa bokao ka Setswana ga gona molato mme ntse ke le reye kere lefokole lefoko le ke le batlisisitse mo bathong ba itseanape ba puo ya sesulu gore na re mbogotho o ke ee ke letlapa mme ke letlapa la mofuta ofe ga nka gore a re rona mo setswaneng fa re gaila kapo re silela re re sila mabele le bazulu ba re ba sila fa re a kgona go gaila ke dirisa lefoko le le lengwe o tlantla mabele go a dira re a sila jaanong mo setswaneng ga re sila re sila ka tshilwana mbokotso o go ya ka bona ke tshilwana letsapa leo re le dirisang le tshwara ka mabogo fa re gaila mabele mo lelwaleng lelwala ke tlapa le legolo le re gailelang mo go lona mme letlapa le lwala le la tle le nne bokoa ka ntlha ya tirise ka tiriso e e tsweletseng ngwaga le ngwaga labe le fitlhela le fa gare ga lona fa mo letsapeng le le bidiwang lwala le go na le mosima le gwaegile fa gare fa mme tshilwana e nna hela jaaka e nke e ntse e tla gaile mabele go ya kwa gore go ya go ile ebile dibe ditlhale di tsele mo malapeng ga re bua yane tsa bogologolo tse di tswang ko bokoko yona eo keng yona e sa fele ke yona e sa feteo yona e e fikana le ka ntlha gore ke lefika ke letlapa le e le tswang kwa tlase tlase ga ga lefatshe ka ntlha dikgatelelo tsa bolelo letlapa leo o ka nna wa re ka go le tsamaela mo gore le ka nna granite kapa ka bothata jo bo jalo ga le ga le ga le repe ga le rekete ga le fele le tshwaro le thaka letlapa le le le re direlang bupi le re thusa jaanong ba go bontsha gore ke sediriso le kapa le e be go nna tshwantshanyo le tshwantshiso go bapisiwa botlhokwa le bolemi thuso le le isola molemo tsa mosadi ka letlapa la le bona gore dire dingwe kana kang le fapa setšhaba lona letlapa le ga le fele ebile ga lona le fela le le nna borethe le gwaega go a tle go batlo getipi kapo e sekara sa bogologolo um go tswe le a batolwa gore la itaiwa la itaiwa gore le nne le diphatlhanyana gore le tle le kgona go tshwara mabele go senyalo go a o feta fela a tlantsega fela a sa silega jaanong go buiwa ka botlhokwa ja letlapane ke letlapa le le kgethegileng le le tswa ko tlase sa mafatshe ka fa ga tlo wa le thuba letlapa leo jaanong ne ke re mo go lona ke re ga go a lebiwa bopopotsa ba mosadi kapo gore mosadi ke letlapa ke gore ga o ka ke wa mo dira sepe ke te go tlisiwa matepe kapo ba tlisa matepe ee go na le dikai tse di tshwantshetswang letlapale gore basadi ba ke botshabelo ko gore nka re ka ke sa batle bua sekgwa ke re ke sefala kapo ke segwana basadi ba segwana sa disolwa molemo values ke disolwa molemo Δεν είναι σημαντικό να μιλάμε μ να μιλάμε για να μιλάμε για να μιλάμε για να μιλάμε για να μιλάμε για να μιλάμε για να μιλάμε για ke tari ya setšhaba basadi ba jaanong ga ka ka re re basadi ke ditshilwana mme ke mafika ka gore lefoko lefika le le tona ka bokao ke ka moo le na le mafoko a mantsintsi le dipina le difela tse di reng jaaka le opela lona ba le dumela le re o lefika lame ga re o le lame re morena le ene petere o ne le um eh, eh, thutwane wa Eh, wa sala Yesu morago le ene go thwe Peter go thwe you are the rock o le o le fika a tsere wa bona ke ka mo nna le yo di tsale bo le fikantswe le ntswe ga re re le dipina di teng tsa sekgwatsa gore rock of ages le fika la botshelo jotlhe dipina tse di a bua ke mafika fa re tshameka dipina tsa bogologolo eh, di tshamekiwa gotse re tshameka mafika a malowa. e leng dilo tseo di sa feleng boleng tse di tswelelang mme di sa kgantsha fela bopopotsa jwa tsona di kgantsha di phuthetse dilo tse ka sekgwala lemereke it's an embodiment of virtues tse seng ke di badile gore ke eng ka jalo ga ra leba fela mo basading gore ke batho ba popota ke ka mo batho ba batsa gore ba popota ba ba ragaka o ka sera ge mosadi wa mmitse ka gore gana ga na botho o simolola fa kae ka gore ke nama go moata fa go moata o ikutlwa sefatlhego o betla fa kae mo mosading ka jalo ga se dilo tseo go teng batla ke didiriso tsa tshotlego tsa go sotla tsa go tlhio ka gore ba popota le bona ba thubega ka gore ra ba thuba ra ba gatelela ra ba etlang ba irang ka jalo a re bone botlapa bo ga se gore boletlapa bo bothata bo bopopota bo ga se ka ntlha gore ke mapopotana ee le bona ba utlwa botlhoko ba borebekwane mme tlhokomela thuto ke eo mo go lona le o tlhekeretse a re tlhokomeleng ba ka be ba le borebekwane ba le bonolo joo mme kwa bofelong kere ke fa ba le bonana le itse gore basadi ka bonolo jwa bona ba bonolo jwa maphoi mme tlhokomela ba na le botsipa jwa dinoga gore ke botlhale jo bo feteletseng jwa gore ba ka go utlwisa botlhoko go feta wena o ntse go ba khotla khotla ba di dumetse mme ke raya batho ke re fa le sa dumele se ke se buang le ka tsamaya la go go botsa Adam ga be la botsa le Samson gore o tla be wa re thata ya mosadi fa kae gonne ke kwa tlhaloganyo, ke batho ba ba botlhale jaaka gotse basadi mo mosadi moka o nya le mariga ba na le mano a ba a re setang so tlhokomelang ga se matlapa fela batho ba ke mafika a sa feleng le jalo ke mpe ke tlhalosong yana gore um bokao o ka kabe bo farologana go le lekalo gore batho ba tota tsa ke mafi mo gore na ke mafika ga se matlapa a re gopang a a a fafaregang um ke letlapa le la mofuta o le ke ka lekaileng tshilwane ka ntlha ya ho ya lona e popota ke ke seka tsa nako e le kere ne ke rialo ke tshwara a mabedi a mararo ka le le ke a le boga go le boga rona re mo le ba lo tlhole sentle tlhele mo bekeng e tlang